dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'amerika hano muri studio muri kumwe nanjye etienne karekezi hano muri amerika buri mwaka umunsi wa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa mbere wagizwe konje yo kuzirikana intwari yaharaniye uburenganzira bwa muntu ni umwirabura pasiteri w'umubatisita marite lutero king junior ni umupasiteri w'umubatisita uzwi cyane kubera urugamba rudakoresha intwaro yashoje rwo guca ivangura hagati y'abirabura n'abazungu mu kugendera muri za bisi ndetse no kurwanya ubusumbane hagati y'amoko muri amerika aha cyane cyane hagati y'abazungu n'abirabura pasiteri martin luther king jr yiciwe mu mujyi wa memphis muri leta ya tennessee tariki ya kane y'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo n'umunani yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko gusa muri make ibyo yaharaniye ni ukoroherana mu buzima n'imibereho y'abantu hano ku isi hano muri amerika hari abantu bamwe bemeza ko ibyinshi mu byo yaharaniye byaba byaragezweho hari n'abasanga urugamba yatangiye rukwiye gukomezwa kuko hagezweho bike mu kiganiro cy'uyu munsi turarebera hamwe umurage wa martin luther king jr ku batuye isi muri iki gihe ni imyaka mirongo itanu n'ibiri nyuma y'uko yitabye imana ese ku mugabane wa afurika n'ahandi ku isi ivangura ubusumbane hagati y'abaturage b'igihugu kimwe kandi bahuje ibara ry'uruhu byifashe bite ese hari ukoroherana kurangwa hagati y'abatuye igihugu kimwe mu birabura muri afurika mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika byifashe bite ese twavuga ko umurage wa martin luther king jr ku banyarwanda n'abarundi wifashe ute twatumiye inararibonye umunyarwanda n'umurundi bakurikiranira hafi politiki basesengura bashyira mu gaciro ku ruhande rumwe reka duhere mu burundi perezida silivesitiri ntibantunganya ndabasuhuje perezida ntibantunganya silivesitire mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu kandi umwaka mushya muhire mu rwanda twatumiye Uh, gasimba francisco saveri ah, ndi umwarimu nkaba ariko ubu naragiye mu zabukuru mu kiruhuko cy'izabukuru Ah, nanjye ndabashuhuje nshuhuje nyakubahwa perezida ntibantunganya kandi nishimiye kongera uh, kugirana ikiganiro nawe kuko hari hashize imyaka myinshi harashize imyaka myinshi niyo mpamvu nagerageje kubahuza namwe rero mbahaye ikaze ku ijwi ry'amerika kandi umwaka mushya muhire Eh, tuwusangire umwaka murakoze cyane nawe umwaka mushya muhire ye twese twese Yego.
nk'abitsamuye reka mbahereho perezida ntibantunganya iyo tuvuga umurage wa martin luther king hano muri amerika a- aho mu karere k'ibiyaga biku- binini bya afurika mwe muwumva muti turaho bwa mbere ingene martin luther king yagize icyo amarira ubwa mbere hoho igihugu ciwe ah, ukudasa kwari kuriho kugene igihugu cyari gitunganijwe hagati y'abakigize bamwe eh, b'abazungu abandi birabure ugasanga abirabure barakumirwa mugabo wewe icyo jewe novuga nagumiye eh, ku cyo yakoze ni uko yagiye afasha abirabure kugira ngo baterere ko byose bashobora kugira aho babishikanye mu kubihindura eh, batarinze guca mu bintu by'inguvu batarinze guca mu bintu byo gushaka nabo kugirira nabi abo bagira bati barabakumiriye Eh, nico mbona nyamukuru Eh, kandi urabona yuko iyo nzira yari yaciye yaravuye nawe nyene arayizira kuko urazi ko yagandaguwe hanyuma mugabo ibyo yaharanira urabona ko byize ashika umaze kubona ibyahindutse mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ashika n'aho haboneka umuntu avuye mu bwoko bw'abirabure arongora igihugu cya amerika ahasimbuze mbere n'imbere yiwe twarabonye eh, wabaye umushikiranganji w'imigenderanire kandi yari yahoze mbere ari n'umukuru w'urwego rwa gisirikare ah, mvuga general powell Mhm, Colin Eh, Powell.
tukabona mbere n'undi mupfasoni yari yagize uruhare rukomeye cyane n'igihugu nawe nyine amushikiranganji w'imigenderanire ye uravuga madame kondoriza rice eh, bombi ni ku butegetsi bwa perezida george bush muto ukabona yuko rero ubu u- igihugu cy'amerika cyagize intambwe gitera kubera kubona neza no gutunganya abantu kwereka inzira nziza martin luther king yari yabaciriye Ye, ndabashimiye cyane namwe mwarimu gasimba mwe umurage wa martin luther king hano abenshi bita mlk mubona mute ku bantu bari mu rwanda mu burundi aho ngaho muri aka karere kacu by'umwihariko mu rwanda umurage eh, wa martin luther king tuwubona ah, nk'umurage mwiza wo guhuza ah, imyemerere n'ubuzima Ah, muzi ko martin luther king yari umupasiteri ngira ngo wo mu w'umubatisite yego ariko ntabwo yagiye aguma muri biriya byo kwigisha by'amagambo indirimbo nziza ahubwo yarebye akaga abirabura barimwo mu gihe nyine hari eh, politiki y'icagura amoko ah, abirabura bamerewe nabi cyane bakandamizwa na bagenzi babo basangiye igihugu b'abazungu Eh, arahaguruka ategura nyine nk'uko wabisobanuraga intambara nziza yo guharanira ubutabera yo guharanira amahoro ariko ntawe ahutaje akoresheje imbaraga z'urukundo eh, kuko hari n'igitabo bamwanditseho umenya baracyanditse eh, amaze gupfa yego bamaze kumurasa uzi ko bam- bamugandaguye nk'uko perezida ntibantunganya yabivugaga Eh, icyo gitabo cyitwa la force de me Eh, ni nko kuvuga ko imbaraga zagombye gukoreshwa kugira ngo ziteze imbere urukundo muri icyo gitabo rero bagaragaza ukuntu eh, martin luther king yarwanye iyo ntambara nziza eh, bigatangira bisa nk'aho ari iby'abirabura gusa ariko noneho n'abazungu bamara kumenya ukuri ko kwirenganura ku neza nabo bakamujya inyuma muzi yuko yakoreshaga imyigaragambyo ntawe atuka ntawe a- atera ibuye hanyuma eh, bikaza kugeraho ibyo yar- yarwanyaga yicaguramoko a- abitsinze n'ubwo we atashoboye gusarura izo mbuto nziza yateye ariko rero umurage we mwiza eh, wagize inkurikizi nziza kuko ngira ngo eh, perezida ntibantunganya yabyibukije ku Mhm.
buryo sosiyete y'abanyamerika yumvise ko ishobora gutora umwirabura nawe akaba perezida w'igihugu ni Ye- umurage mwiza cyane yapfuye akiri muto ariko yasize umurage mwiza ku buryo ah, muri aka eh, karere kacu mu gihugu cyacu abantu baramutse bagendeye kuri iyo Eh, ah, mwihangane gato muri iyo tubigire- nzira y'ineza ye, tubigireho eh, mu hari kanya ibintu byinshi bishobora guhinduka Ye, reka tubigireho mu kanya turavuga ko n'imyaka mirongo itanu n'ibiri martin luther king yishwe ni imyaka mirongo itanu ubwo ni hafi n'umunani u rwanda uburundi byigenga nk'ibihugu bya eh, byigenga ku baturage babyo ku mitungo yabyo ku buzima bw'abaturage Eh, perezida ntibantunganya mwe musubije amaso inyuma mukareba ntabwo ushaka ko mbwiye cyane mu mateka ariko murebye uko u rwanda uburundi bihagaze ku bijyanye n'icyo n'uwo murage wa martin luther king cyane cyane izo mbaraga z'urukundo koroherana kubana mu butabera no mu burenganzira bwa buri muntu mubona inzira ihagaze ite muri kano karere k'iwacu turaje iyo tuvuye tukaba aho tugeze urabona yuko hari ikigwa gishobora gukura ingene martin luther king yigenza urabona uri kuvugisha umunyarwanda n'umurundi amakuba u rwanda rwaciyemo ntawe utayazi ugiye kuraba ihomyabwoko ryabayeyo rikagirwa abatutsi hanyuma ukaraba kandi aha iwacu mu burundi naho nyine amarorerwa twaciyemwo ugasanga mbere hariho n'ibigeragezo bikomeye twaciyemwo bamwe bakabona mbere naho nyine ko ari ihomyabwoko naho bitemejwe gushyika uyu munsi usanga rero ari ibintu byo twigisha mu gusubiza hamwe burya umuntu ashaka gusubiza hamwe icya mbere coco agira araba mwene wabo akamubona ishusho ye akamubona yuko ari umuntu basangiye amamuko amwe bose cyane cyane ku bantu bemera imana bava ku gushaka kw'imana yabaremye ku gashusho kabo icya kabiri novuga ni uko rero iyo nzira martin luther king yafashe ishobora cyane cyane gufasha ugwaruka rw'ubu abakiri bato kuko urabona nka twe dufite imyaka irenga mirongo itanu mirongo itandatu urasanga muri ayo marorerwa ibihugu byacu byaciyemo hari bamwe bamwe muri twe babigezemo uruhara ugasanga birabagora rero kugira ngo bikure muri izo nzu bishyizemo cyangwa bashizwemo ariko ugasanga ubu rero hagiye guhera imyaka haraheze imyaka mbere irenga mirongo ibiri n'itanu ayo marorerwa tuyaciyemo ugasanga turafise ugwaruka abakiri bato batogira ngo hari icyo bagirizwa muri ayo marorerwa aho niho dushyiraho rero ukwizera gukomeye eh, kuri bino bihugu byacu tukagenda rero twigisha twibutsa urwaruka rwacu yuko mu byo dukora byose tugende tumenya kwihanganirana tugende tumenya gusoneranira tugende tumenya kubahana kubahana muntu imana yaduhaye twese rero nama mvuga nti nta n'umwe azi ingene yabaye iki canke kiriya bijya dukunda kuvuga by'amoko nibwo umuntu ashobora kuvuga ati ndazi ingene nabaye kugira ngo ube umuganga ndazi ingene naba ingene na- aho naciye kugira ngo ube umusirikare ndazi aho naciye kugira ngo mbe umuntu muri iki n'iki n'iki ibyo nabyo rero biza gute biza muri ya nzira y'uko abantu bose bagira uburenganzira bwo gushyikira ibintu byo kubigisha kugira ngo bashyikeho hose nibyo muna rero jewe mbera twafatira ko uko Martin Luther King yigenjeje tukagukoresha twebwe mu gusana imitima mu bino bihugu byacu twagukoresha mu kwama twiteza keza kadasa na gato atanawe kuhurira muri ibyo bubisha twaciyemwo muri iyo myaka iheze ndabashimiye cyane muragira muti ibyo abantu bakora nakongeraho ngira nti n'ibyo bavuga ko bikwiye gufasha urwaruka n'urubyiruko kubasha kumva neza inzira rwakwerekeza kugira ngo uwo murage wa Martin Luther King ubashe kuho gushinga imizi abantu babashe koroherana nibutse abakomeje kutwumva namwe mu gifungura muri radiyo yanyu ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika n'ikiganiro dusangira ijambo mwarimu gasimba mwe ha- hari amagambo avugwa cyane kenshi n'abanyapolitiki kandi wa mugani nk'uko perezida ntibantunganya abivuze bakuze bafite imyaka iri hejuru ariko hari amagambo adafasha urubyiruko kuba rwabasha kumva ko rufite uruhare rwo kugira ngo ruteze ibihugu byarwo imbere ahubwo ari amagambo ashobora kuba yanateranya ahubwo yatera n'inzangano mu bantu urubyiruko mu make icyo rwiteze ku bantu bakuru ni iki kugira ngo uyu murage wa Martin Luther King uzashoboke abantu babane mu mahoro Ah, urakoze etienne ndagira ngo mbanze eh, nibutse gatoya cyane ibibazo urubyiruko ruhanganye nabyo eh, muri ibi bihugu byacu ari uburundi ari n'u rwanda ngira ngo nibyo nzi cyane Eh, hari ikibazo cy'ubushomeri wabwira iki urubyiruko mu gihe utarufasha kugira ngo rushake ikirubeshaho hari umugani baca mu cyongereza Um, ngenekereje mu kinyarwanda wavuga ngo amaboko yicaye ubusa sekibi ayashakira imirimo muri uko urubyiruko rwo mu bihugu byacu mu- cyane cyane hano mu rwanda ubwo mu burundi naho eh, perezida ntibantunganya arabibona urubyiruko rudafite akazi ni ikibazo gikomeye cyane ese inyigisho twaha urubyiruko tutarwereka inzira rwanyuramo kugira ngo rubona- ru- rubone akazi ni iyihe Ah, ikibazo cya kabiri ah, cy'intambamyi rwose ibangamiye urubyiruko nicyo nakwita manipulation gushukwashukwa ubwo ah, muri aka karere mu bintu eh, bihungabanya amahoro ah, hariho gushukashuka urubyiruko kuba- kurubwira nyine ah, bene ya magambo ah, aruyobya noneho nibwo usanga urubyiruko rwinshi rugira gutya rukajya mu mitwe yitwaje ibirwanisho ugasanga bari mu kurwana kubera ko abantu baba babijeje ko ariho bazabona akazi ariho bazabona ibyo bashaka byose ariho bazabona ubutaka uzi yuko no mu burundi no mu rwanda hari icyo kibazo cy'ubutaka baba batanyuze muri iki kindi kibazo gi- urubyiruko ruhanganye nacyo ni ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge bafata kugira ngo bibagirwe noneho ibyo byose wabireba ukavuga uti inzira nziza wa wafashamwo urubyiruko kugira ngo rugende rugana amahoro n'iterambere ah, ni izihe nzira yewe ndatekereza yuko eh, ukurikije ibibazo biremereye urubyiruko urubyiruko rwatozwa gushyira hamwe kugira ngo bahangane n'ibibazo by'ubushomeri by'ubukene bye- bi- ibyo byose no kwirinda yuko ba- barumanipira ba- ba- barushukashuka ibyo byose urubyiruko ibyo wakora ntabwo ari ukubabwira amagambo mabi yo- yo kuru- ku- kurushora mu bi- mu mu bitekerano ibitekerano ahubwo ni ukubereka inzira y'uburyo bakwishyira hamwe kugira ngo ubuzima bumeze neza karite do la vie eh. noneho bamaze kubona imbaraga zituma bishyira hamwe nubwo baba bagikennye wenda batarashyikira ubu- ubu- ubu- ubukungu bukomeye ariko nibura bashobora guhangana na ba bandi bagenda babashuka babashora mu nzira mbi mu nzira z'urugomo mu nzira z'ubugizi bwa nabi iyo niko mbibona ah, ariko hari ubwo wenda birashoboka abanyapolitiki batabibona gutyo Ye, birashoboka nicyo ngira ngo perezida ntibantunganya rushye Eh, perezida ntibantunganya hari inama mwagira abantu ndavuga mwagira ku banyapolitiki cyane cyane muri kino gihe urundi rwitegura amatora ariko turanavuga n'ikibazo cy'impunzi mu karere impunzi ni nyinshi cyane ari iz'abarundi ari iz'abanyarwanda burya umuntu wese afite uburenganzira ah, igihugu ciwe abamwo abamwo umutima uri mu nda aba mu mahoro umutekano ku rurimi mu kinyarwanda ituze atangorane umuntu rero yatwegwa uburenganzira haba ari ikintu gihambaye mu buzima bwiwe aratswe Akwiye rero kugisubira kugisurirako urwaruka rwacu rero dutegereza kugenda twigisha uko yabivuze ibintu byo kwihanganirana dufate nk'ikibazo cy'impunzi uvuze mvuge ikibazo cy'impunzi z'i burundi jewe narabaye impunzi naramenye ndabamwo muri ubwo buzima ndabona icyo umuntu aba abuze Im- impunzi nta kindi iba yifuza atari gusubira kuri ako gateka kugira igihugu ciwe ikibabaje ni uko iyo ababwirwa kugira ngo baronke ibibazo vuga abanyapolitike batarose inyishu iciye mu nzira nziza harashobora guca impunzi ibibuze mu mashi bashyira mu bigere niko tuvuga mu kirundi ugasanga rero bitumye haza ingorane gusumba mugabo umuntu ariko agwanira cyane agateka kwiwe aha mu burundi iwacu rero mu minsi iza amezi ari imbere atarenga abiri atatu hazuba amatora rero ni ukwicuza yuko abazokwitoza butanga intumbero eh, iha itanga ukwizera ku barundi bataye igihugu bagahunga kubera imvubu twese tuzi kugira ngo bashobore nabo kumva ko bashobora kugaruka mu gihugu cyabo abanyapolitiki bakagira rero intumbero batanze intumbero itu kandi uwahoze akubwiye iyo amaze kubona icyatumye ahunga hari inzira iraboneka nturinda kujya ku eh, afata ingingo agataha hari n'uwaciye umugani umwenge mu gifaransa sinavuga mu gifaransa kuko tuba- turiko turaba mu kirundi no mu kinyarwanda Mhm, ye.
yavuze ati buriya impunzi ivugisha amaguru ivugisha ibirenge Mm, Eh, iyo hari iki- igikomye iwe nta kundi avuga atari ugu- atari ugu- atari ukwiruka agahunga mm.
iyo cya kintu cyamuteye guhunga gihetse ni kwa kundi nyene aca afata inzira akisubirira iwabo aho rero urasanga hari uruhara rukomeye abanyapolitike bafise ye abanyapolitiki ndabashimiye rero hari ijambo rikomeye ukigo turaganira yavuze ikintu cya manipulation birinde kugenda bagira aha nk'uko bivuze izo manipulation zitwara abantu na cyane cyane urwaruka mu nzira atari zo Ndi- abantu bababwiza ukuri njye narabonye muri iyi myaka mirongo itatu mu burundi hariho urwaruka rwagiye nyene rurakoreshwa nk'uko ni ukuri waraba ubu u- inyuma y'imyaka mirongo ibiri ukabona yuko rwataye rwateshejwe ubuntu bwarwo bwarwo ugasanga ni urwaruka rudashoboye kubaka no kuri ubuzima bwarwo ndibaza yuko ibyo ariyo tuba turakuramo icigwa tukamenya icyo kwirinda n'ico ahubwo gushyira imbere kugira ngo urwaruka rugende rubona imbere heza nk'uko dukunda kubivuga iwacu mu burundi ndabashimiye cyane muvuze ku ijambo ariko ritoroshye ndetse navuga ko ari amagambo gusa ariko a- aho mukomoje turebye ariko abanyapolitiki ikintu cyo gushukashuka aho babwira bisa nk'aho twavuga ko ari kamere y'abanyapolitiki mwarimu gasimba mbona abanyapolitiki babishobora badashukashutse Ah, yewe ndagira ngo nibutse ikintu kimwe kuko buri gihe iyo habaye eh, ibihe bibi abantu baba bakwiriye kuvanamo amasomo Ah, ikibazo wenda hari ni uko urubyiruko ruba rutazi amateka ku buryo buhagije nicyo kibazo ikibazo abantu bagira ikibazo eh, abarundi n'abanyarwanda bakunze kugira ni uko amateka yabo asa nk'atabigisha hari umuntu warokotse bya ya makusanyirizo y'urupfu eh, le camp de concentration nazi eh, eh, witwa bruno betereyine yego kuri ibyo bya manipulation kuri ibyo byo gushukashuka urubyiruko hari ikintu yavuze eh, eh, abantu baramutse bakigendeyeho muri aka karere kacu baramutse bakigendeyeho bakakizirikana bakwirinda abo bantu babashukashuka kuko imbuto yo kugushukashuka urayibona ntabwo utinda kuyibona ni ukukoroha mu mabi kandi ukavana nye- nyine inkurikizi mbi inkurikizi mbi kuri wowe ubwawe inkurikizi mbi ku muryango wawe inkurikizi mbi ku gihugu cyawe bruno peteroni yaravuze ngo intambwe yose uteye ushyigikira ubutegetsi bw'igitugu cyangwa ideoloji mbi ingengabitekerezo mbi politike mbi intambwe yose uteye ushyigikira ubwo butegetsi bw'igitugu ibikujyana mu kagozi utazashobora kwigobotoramo burya uzarebe wenda mfate nk'urubyiruko uh, hano mu rwanda ntabwo wakwibagirwa interahamwe ntiwakwibagirwa impuzamugambi ntiwakwibagirwa abantu bose bakoze amabi yo kwicana Bi- bicanaga ari nko gushyira mu bikorwa politiki ya wa wundi w'abashukashutsi ariko se basaruye mu iki ku buryo ushobora kongera noneho ukemera yuko umuntu agushukashuka akubeshya agu- a- a- agutoza gushuka ngo ugende ugirire nabi mugenzi wawe A- akenshi wabonye ko a- a- abanyapolitiki bakunda gusubiri- gusubiranishamwo urubyiruko niyo mateka twabonye niyo mateka nzigeyo kuva aho nabereyeho muri iki gihugu uko nagiye mbibona mu mu mu mu mu burundi mbikurikira mu makuru uko nagiye mbibona nbyibona noneho mu mu mu rwanda abanyapolitiki babi bagiye bashukashuka urubyiruko bakarusubiranishamo bakarusubiranishamo ntimusangiye ubwoko ntimusangiye akarere ntimusangiye ah, nti- nti- ntimusangiye amatwara noneho ugasanga urubyiruko rusubiranyemo eh, ntirubone igihe cyo kwicuza nka bya bindi ngo iyo ngira nka yari ijambo nuko yaje ku munsi wa nyuma perezida silvestre ntibantunganya kuri izo ngingo mwarimu gasimba atanzeho nagira ngo nawe mbasabe gutanga inama gutanga impanuro kurwaruka dushingiye kuri ibi twatangira by'umurage wa martin luther king byo kubana mu bworoherane inama nababwira ni ukubabwira nti mumenye akarere mwavukiyemo muriko murakuriramwo mumenye kuba kaciyemwo ikigo mukuramwo tumumenya ico mwokwirinda mbere icya kabiri urwaruka ntigwihebure kuko rubishizemo ishaka twebwe natwe abakurambere nk'uko babivuga tukabashigikira nta kibuza kwizera yuko kazoza kugwaruka ari keza Eh, ica gatatu nubabwira ni uko bufata mu minwe bonyene ako kazoza kabo mbere bakanafasha abo bigora muri base basekuru canke bakuru ba abo bigora kutegera aho ibihugu byacu bigeze kuhategera nabo nyene mbere bakaronka uwo mwizero Eh, na cane cane umwizero bakura ku makuba baba baraciyemo buriya muri ibintu by'ibihugu byakomeretse usanga uwakomerekejwe afise uruhare rukomeye cyane mu gusubiza hamwe mu kunywana n'abandi kuko niwe iri ntambwe ikomeye yo kurengera amakuba yaciyemwo ku kugira ngo afashe wa wundi amutera ayo makuba guhinduka urwaruka rubitegereye uzosanga bino bihugu byacu mu myaka iza bizoba ari ibihugu byiza cyane babitere babigendere kandi bamenye yuko koko nk'uko porofeseri yabivuze buriya igikura ingorane mu buzima ni uko umuntu wese avuga ko yiteye kuronga ikizomutunga atarinze guta ubwoko guta ubwoko mu kirundi bavuga guta akaranga guta ubwoko ashobora guta ubuntu tuvuge guta ubuntu yataze guta ubuntu bwiwe bikamutuma rero yitunga akagira ati sifuza kwirinda gukora ibidakorwa ibyo tunga kandi bitazontunga uko niko jene novuga kandi baze barumviriza umugani w'abasokuruza bacu abantu bakuze bajya bacira imigani yako kabi twaciyemo nabo rero bakirinde mwarimu gasimba namwe nagira ngo mwanzure hano nanone dushingiye ku murage wa marite riterike nk'uko twatangiye tubivuga kwigisha urubyiruko nongere mbisubiremo ni ukururinda yuko rwakurikira ba bandi barujyana mu kagozi rutazashobora kwigobotoramo iyo umuntu wamujyanye muri ekisitremisimi wamujyanye muri bya bindi by'ubuhezanguni agenda asa muzi akamashu akamashu kwa kandi gafata imbeba
ndakabona imbeba yamara kugera mu kamashu igeze imbere ikongera ikagaruka n'urubyiruko rero urwaruka bamanitira bashukashuka usanga ariko rumeze hari ubwo nyine rushaka gusubira inyuma bikarugora oya rwitegereze icyo gihe ahubwo nirujye rukora ikintu dukunda kwita iyo turi mu kwigisha uyu muco w'amahoro ikintu cya critical thinking imitekerereze ishungura ikintu bakubwiye cyose wireba gusa ukikubwiye uwo ari we ahubwo reba utega amatwi cyakubwiye wivuga ngo ni umuntu ni umuherwe ubimbwiye ni umunyapolitiki runaka ubimbwiye ni umusirikare ubimbwiye oya wireba reba ikintu akubwiye ikintu akubwiye tekerezaho kikujyana ni wowe ubwawe ni wowe ubwawe ugomba gucunga ubuzima bwawe ntekereza yuko aricyo dukwiye kwigisha urubyiruko kugira ngo rwe kujya rupfa kuyoragura kumiragura ibyo barubwiye byose bakirinda kugenda muri ruhurura bakarinda kugenda muri kurikira izindi ahubwo bakitekerereza nubwo batagera ku bukungu buhambaye ariko nibura ukaba wabaye wowe ukaba wabaye otonome ukaba wabaye washoboye kwigira mu bitekerezo ubundi kwigira nyako ntabwo ari ukwigira muri ibi by'ubukungu ngo ufite amafaranga menshi ugize gutya ubona yuko n'abantu bafite amafaranga hari ubwo bayata bakiyahura cyangwa ugasanga mu mibanire yabo n'abo bari kumwe nta byishimo bihari nta mahoro ahari nta mutekano uhari ahubwo kwigira nyako ni ukwite umutima utuje mu byo ukora ndabashimiye mwembi perezida silvestre ntibantunganya mu burundi na mwarimu francisco saveri gasimba mu rwanda ku bitekerezo amerika n'ubutaha nzabatumira twongere tubiganireho murakoze cyane tiyene murakoze cyane namwe abatwumvise uyu munsi ubutaha namwe muzakitabire tuganira kuri izi ngingo zijyanye no kubana mu bworoherane kuri mikoro hano i washingitoni mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo